ملتزمات ويجوي أمريكا radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere nk'uko musanzwe mubimenye kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo na oriane itanga ishaka ndabaha ikaze mwese mu biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika
twebwe tunafite n'ikibazo cy'amazi dushobora kumara n'ibyumweru na bitatu nta mazi turabona oya ni ukuri iryo ni ihohotera riteye ubwoba kuko uzi ubwo byaba ari iki
uwo ni umunyagihugu aba mu gisagara cya kigali avuga ku kibazo cy'amazi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gato nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dutangure ku nkuru yerekeye akarere uburundi oriyane urakoze cyane fidele ibiro bya onu bishinzwe agateka kazina muntu mu rwandiko byashikirije inama nkuru ya onu ijejwe umutekano ku kibazo cy'uburundi bimenyesha ko iyo nama bimenyesha ko bimenyesha iyo nama y'uko uburundi buri mu bihe bya politike birangwamwo umutekano muke abantu bashika ku bihumbi ijana na mirongo ine na batanu barahunze igihugu ku bw'umutekano utifashe neza mu burundi ivyo biro vya onu bishinzwe agateka kazina muntu bivuga ko hakwiye gufatwa ingingo zihuta kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu bihe by'amahoro mu mezi atandatu aheze abanyepolitiki batavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike baraburabujwe kubera batemera ko perezida Petero Nkurunziza yongera kwitoza ubwo rwandiko muri uko kwiyamiriza ko perezida Petero Nkurunziza yakongera kwitoza ikiringo cya gatatu bavuga ko habaye ubwicanyi amagrenade arategwa abantu barahasiga ubuzima abamenyesha amakuru batari bake n'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi barahunze igihugu bati ba, uh, hatibagiwe murantunga na bamwe mu bari bari mu mugambwe CNDD-FDD bahunze ku gutinya ko umutekano wabo uhungabana abanyepolitike bose harimwo na perezida nkurunziza igipolisi n'igisirikare basabwa gushira inyungu z'abanyagihugu imbere imbere yo kwitwararika inyungu zabo bwite abantu barenga amajana atatu harimwo abariko bariko abariko bara barigaragambya murantunga abaharanira agateka kazina muntu barafunzwe n'inzego z'ubutungane abarundi bahunze bavuga ko bahunze iterabwoba bagiriwe n'urwaruka rw'imbonerakure akaba ari bo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ibiro vya ONU bishinzwe agateka kazina muntu bihamagarira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukoresha ububasha rufise kugira yereke abanyepolitike ko umwe wese azobazwa ivyo yakoze abo bose abo bose baragaragaye ku bahungabanya umutekano bazobazwa ivyo bazoba bakoze ubutungane bukwiye gukora kuri abo bose bagize uruhara mu biriko biraba mu Burundi kugira abarundi basubire mu nzira ya demokarasi umutekano usasagare ukwizerana n'amahoro bigaruke mu Burundi hatibagiwe n'amatora ahakurikiwe na bose yemewe na bose kandi arama mu gihe ivyo byose bitokorwa mu gihe ibyo byose bitokorwa mu Burundi nta mahoro yoboneka radiyo ijwi ry'amerika i washington dc igisirikare cy'igihugu cya turikiya gitangaza ko indege z'inkwano zacu zagize ibitero mu bibanza by'abagwanya ubutegetsi b'abakiride cumi n'indwi uno munsi ku wa kabiri mu mpanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya turikiya itangazo ryamenyesheje ko ivyo bitero vyashimikiye ku murwi Kurdistan Workers Party mu ncamake KKK mu ntara ya Hakari ihaba imbohe imbibe intara ihana imbibe n'ibihugu bya Iraq na Iran ivyo bitero vy'indege z'ingwano bikurikiye ibitero vyabaye ejo kuwa mbere vyagirijwe umugwi PKK vyahitanye abantu icenda mu ntara ya Sirnak no mu gisagara ca Istanbul mu ijoro ry'ejo kuwa mbere abagwanya ubutegetsi b'abakirde barateye ikibanza ca gisirikare mu ntara ya Sirnak bica umusirikare w'umunyaturikiya igihugu cya Turkiya kimaze igihe kigira ibitero mu bibanza by'umugwi PKK mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Turkiya no mu buraruko bw'igihugu cya Iraq kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi inyuma y'uko Turkiya imenyesheje ibitero bishasha byo kurwanya iterabwoba inteko z'igihugu cya Turkiya zirahiga kandi abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihugu cya Syria imara nyinshi byinshi mu bitero byashimikiye mu bibanza by'abakurd
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abanyesomaliya ibihumbi n'ibihumbi bagenda basubira mu gihugu cabo bava, bava muri Yemen igihugu gisinzikajwe n'intambara ba, abo ba- naho iwabo muri Somalia nyene ubuzima naho nyene butoroshe na gato kuri uno musi wa kabiri ibiro vya ONU biharanira agateka kazina muntu bivuga ko muri Somalia hamaze gushika abantu bagera ku bihumbi mirongo ibiri n'icenda bavuye muri Yemen kuva mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka benshi muri bo ni abakenyezi n'abana ONU ivuga kandi ko yiteze ko hazobandanya kwinjira abandi bantu benshi bavuye muri Yemen urwo rugendo rw'abajabuka iki- ikiyaga ca Eden ni urugendo muri kahise rwagirwa n'abanyesomaliya ibihumbi n'ibihumbi bava mu gihugu cabo bahunga intambara ubukene n'inzara igihugu ca Yemen kimaze amezi n'amezi gisinzikazwa n'intambara ikomeye cyane hagati y'abaroberi b'abahudhi n'abasirikare bashigikiye umukuru w'igihugu Abdul Rabu Mansur Hadi onu ivuga ko ico gitigiri c'abahunga canke abatahuka bahunze iyi ngorane muri yemen zibaye, iki, ki- zibaye ikindi kibazo cari gisanzwe kiri mu bikorwa n'uburyo bwo gutabara imbabare mu gihugu ca somaliya onu ivuga ko mu gihugu hagati hasanzwe hari abanyesomaliya umuriyoni umwe n'igice kimwe bateshejwe ingo zabo n'abandi miliyoni zitatu bakeneye imfashanyo z'imfungurwa ikibazo kirakomeye cyane mu bice bimwe bimwe by'um- byu- byu- by'igihugu cya somaliya univuga ko hafi y'ibice mirongo ibiri ku ijana by'abantu baba mu karere ka hudu ba- babangamiwe n'indwara zijanye no kudafungura neza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru twabateguriye abategetsi b'igihugu cy'ubugiriki n'abatanga imfashanyo b'abanyamahanga bumvikanye mu bisanzwe ku masezerano yo guha amadeni mashasha y'imyaka itatu ubugiriki yamara bitegekanijwe ko idonido ku byerekeye ayo masezerano biherahezwa uno munsi ku wa kabiri umuvugizi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi anika bredhart akomeye mu biganiro yemeje ko hari intambwe ku ideni ryitezwe kugera ku miliyaridi mirongo icenda na zine z'amadolari bredhart avuga ko amasezerano ya nyuma azotegerezwa kwemezwa n'abategetsi bakomeye b'ibihugu mirongo ibiri n'umunani bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi amenyesha ko byari bitegekanijwe ko abategetsi bakomeye bajejwe ikigega b'ivyo bihugu bagira inama ku telefone mu mpera z'uno munsi ku wa kabiri itegekanijwe ko inama nshingamateka y'igihugu c'ubugiriki igira amatora kuri aya masezerano ku munsi wa kane mu gihe abashikiranganji bajejwe ikigega b'ibihugu mirongo umunani mirongo ibiri n'umunani by'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bikoresha ifaranga rya euro bazofata ingingo yabo ku munsi wa gatanu igihugu c'ubugiriki gikeneye amafaranga ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi k'umunani igihe ico gihugu kizotegerezwa kuriha hafi y'imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana atanu z'amadolari y'ideni gifitiye banki nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi abashakashatsi mu matohoza y'isanganya indege y'igihugu ca Malaysia meha cumi n'indwi yagize mu mwaka uheze mu buseruko bwa Ukraine bavuga ko batoye ibice vy'icuma bishobora kuba vyavuye ku mamisire y'abarusiya arasigwa ku butaka kuri uno munsi wa kabiri abashikiriza amanza b'igihugu c'ubudagi ububirigi basohoye urwandiko cy'ubudagi murantunga basohoye urwandiko ruvuga ko umugwi ugizwe n'abashakashatsi b'ababirigi abanye australia abanye ukraine abanye malaysia n'abo mu buholandi bariko barakora amatohoza mu isanganya ry'indege y'igihugu ca malaysia bakaba bariko barasuzuma ivyo bavuga ko ari ivyuma bisa n'ibiva ku mamisire arasigwa ku butaka abo bashikiriza amanza bavuga ko ivyo bi- ivyo vyuma bifise akamaro kanini cyane ku matohoza yabo kuko bishobora kubafasha kuronka ayandi makuru yerekeye abagize uruhara mu isanganya ry'iyo ndege meha cumi n'indwi bongeye bavuga kandi ko bagiye kwitura abahinga mu vyerekeye ibigwanisho kugira babafashe kumenya aho ivyo vyuma bituruka ariko abo bashakashatsi abo bashikiriza amanza barongera bakavuga ko muri aka kanya ata makuru bafise yemeza neza ko hariho isano y'ivyo vyuma n'ico ca- n'icoba carakoroye iyo ndege meha cumi n'indwi tubibutse ko uburusiya bwagirije iryo sanganya ry'iyo ndege meha cumi n'indwi yuko yoba ryarakozwe na mamisire y'igihugu cya Ukraine nyene bakavuga ko leta ya Kiev ariyo yobazwa ivyerekeye iryo sanganya ryabereye mu birere vyayo Ukraine yarahakanye ivyo vyagirizo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bigezwe agateka ka muntu byagabishije kwirekurwa ry'abagwanya ubutegetsi batari bake bagirizwa ibyaha bikomeye mu gihugu cya mari bigeramiye amasezerano mashasha y'amahoro mu gihugu ibiro by'ishyirahamwe onu bigejejwe agateka ka muntu bimenyesha ko abagwanya ubutegetsi mirongo ine na bane barekuwe mu kwezi guheze bavanywe mu minyororo barimo abantu cumi na batandatu bikekwa ko bakoze ibyaha by'iterabwoba batanu muri bo bakorana n'imigwi y'iterabwoba mu gihe abandi batatu baza bari baragirijwe ibyaha byo mu ngwano radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutangurije ku makuru yo mu karere duhereye ku burundi inyuma y'iminsi ibiri karitiye jabe yari imaze yugaye uyu munsi iyo karitiye yuguruwe igipolisi cyahavuye mu bucagucagu kuri uyu ya kabiri ababa ngaho muri iyo karitiye biboneka ko bafise ubwoba kandi abantu indwi nibo bafatiwe muri iyo karitiye bajanwa gupfungwa muri iyo uh, muri ifatanya uh, kuri iyi nkuru rero twumvirize uh, tabita mukamusoni
aho naho bariko barakwega umuduga waturiwe kuri w'imana uturiwe n'amagrenade abiri watewe muri quartier ya jabe avenue imprimerie benshi bazi ku izina rya avenue de la mort umusore twasanze acunze iyo modoka yadusiguriye uko vyagenze iyo modoka bayituriye ni umuntu yari yarekeje umwana wiwe bavanye mu nama y'umuryango mu rohero bashitse hajya ku ivero ashikanye umwana wiwe asigaye kwibarabara aza yumva ikintu gikubise inyuma ashavuga ati yibaza ko ni ikintu itobose cyangwa aca yegera imbere aze kuraba ko ikintu cyabaye inyuma ahantu hari amatara abo bana abo bana biwe nawe bumva ikintu gipasuse bacavuga bibaza ko howe yabashijwe n'isanganya bashaza bariruka basanga nawe yatobotse mu duga ariko araye ibyabaye arasanga ipine yatobotse none hari habaye bari bamuteye granada avuye avuye mu nama y'umuryango mu myaka abiri ntiyabimenye ko bamutegana yagiye kubimenya ash- ahagaze ariko araraba mu muduga inyuma aho bayiteye hama ashizeho asanga ipine ya reserve yashikiriwe ni- niyo yindi yashikiriwe ashavuga ati nta kuntu yitwara reka tuyiraze ngaho umu- umubanyi aca bemera kuyiraza ati reka rero tuyiraze nza kuyitora ejo ntabona aho nyine bariko barondera abajene babafasha kuyiraza baza bumva iyindi grenade ikubitiye hagati mu muduga bari hanze niyo yatumye ice yaka umuriro watari iraha- irahaba guturira insinga z'amatara n'iyo alimentation iri impande abo bamaze kubona rikiraka baca biruka mu rupangu urwo rupangu ikiboneka muri ico kibanza ni uko ugusha kw'iyo modoka kwacu gutuma inyubakwa ziri iruhande y'aho hantu zisha inzu badandarizamwo ibiribwa alimentation mu gifaransa umuryango wayo urirabura kubera imyotsi y'uwo muduga wahiye uwo muriro wa grenade warahatswe guturira n'amazu yegereye aho biciye ku giti c'umuyaga nkuba wa regidezo cahatswe gufatwa n'umuriro ivyo zabaye ku munsi wa mungu mw'ijoro iryo joro abantu bavuga yuko ritari rimeze neza aho humvikanye amasasu menshi n'amagrenade baba muri quartier ya jabe bavuga ko hari abantu bafashwe bamwe bararekugwa abandi baracariyo uyu mupfasoni nivyo adusigurira aho yaba nawe barahasatse ariko ngo nta bigwanisho bahatoye umutama ceke zakariye kugira ngo bamutware hinjiye abapolisi babiri mu giwe baza gusaka mu nzu nta na hamwe basigaje haba munsi y'intebe haba mu bitanda mu vyumba bose barashitse hama baca basanga mu cumbi wo muri shambi baryamamo n'umudamu wiwe basangayo ri vy'igisoda ivyo bitanda bibiri vy'igisoda yari yabikuye kuri handicap bo niyo yahora akora baca bavuga yuko ivyo bitanda ari ivy'abasoda n'abapolisi babiri baca babitwara babiterura babitwara baca babisohokana mu- mu kunoza gahinga kwibarabara baca babishirambika kuri korotire ico gihe rero bace bamusohokana bamutwara kwibarabara nawe nyene bamukwizigiza bwa butanda bwiwe hama bamutwaye mu muduga ntiyasubiye kugaruka baciye baza kumufunga baciye baza kumukuzayo abo bavukana ku mugoroba niho yaciye aza cumi n'imwe hari n'abari mu bubare bahavuye bafatwa n'igipolisi bakagirizwa ko baraye ahantu atari iwabo uyu musore w'umuyabaga avuga ko yabonye mukuru we baje kumutora baramutwara vyaraye bibaye vyabaye kwa mungu bukeye apolisi baca baraza baratwara aha muri uru rupangu batwaye abantu bashika kuri bane apolisi baraje baje gusaka binjiye bahasanga abantu baryamye aho kubera ibintu vyaraye bibaye kubera hari abatashoboye gutaha iwabo umuntu aca abaha indaro baca babagiriza ngo baryamye aho ngo bata ngo nibo urumva ngo baraye bararasa baca barabatwara mbwa babatwaye baterekanye ikintu bafashe umunsi wa mbere w'iyi nzu rero aba muri quartier Jabe bavuga ko atari woroshe ubuzima ngo busa n'ubwari bwahagaze kuko bugaraniwe muri quartier nta wasohoka kandi nta n'uwinjira amakuru dukura aho kwijabe avuga ko abantu barasira aho kwijabe ngo bataba ngaho nayo ku bijanye n'imodoka yaturiwe n'amagrenade yatewe ayo makuru nyene avuga ko uwo muntu yatuririwe imodoka atari umukozi w'urwego rw'iperereza nk'uko bamwe bari babivuze kuri wa mbere abantu baba muri ayo makartie ngo basa n'abataye icizere ku gipolisi ko ngo abapolisi baza bafise imita y'abantu bamwe bamwe kubona quartier ya Jabe yamazi iminsi ibiri yugaye atawinjira atanusohoka ababa muri iyo quartier begereye igipolisi bavuga ko ingendo y'abapolisi ituma abanyagihugu batizerana n'abapolisi mu gipolisi nabo bavuga ko hari abanyagihugu bafise ibigwanisho n'imyambaro y'abajeje umutekano bigatuma abajeje umutekano batamenya uwo basangiye akazi n'uwo batagasangiye mu maso y'abantu wabonamwo ubwoba bwinshi ibujumbura tabita mukamusoni ijwi ry'amerika urakoze tabita kuri iyo nkuru kugira tumenye neza nimba hari ibigwanisho igipolisi coba uh, cafashe muri quartier Jabe twifuje kuvugana n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye yamara ntiyitavye telefone yiwe igendanwa yamara abonetse azotubwira uko vyifashe
akirazo wampaye ravashi mbe nyene ko mbona kuyakakurenze ubwo nuvuye kwiyamamariza wa mugambwe wawe w'abahumura
impanda bikomeje ikiraro gira mwana wa mama sha aho niyo mvuye kandi abanywanyi b'umugambi wacu Eh.
bari batwitabye ku bwinshi aho Eh, ntituzogenda tutabatsinze mu matora yimirije turahumba mbe wibaza two mu mugambwe w'abatagondwa izosi turi bake naho mwoturusha nta majwi menshi muzoturusha eh we baromani zana yandi macupa abiri hano A- ahubwo mu rwebero kwe yego hari abantumireko n'akanya Aho, ah, kandi abo mu mugambi wanyu murakunda inyama iyo muvuye ntazo babasororeye eee nibyo mbona nibyo cyane we kagaye sawa uyu mugabo muriko murasangira inzoga urazi ko mudasangira umugambwe murazi ko wokureba ku gajisho Sawa.
ukajya usanga gushiriyemo ishano kugira ngo unyurane n'amatora usikiga wa mugabo uyu mushinga nawe nyakugira igicaniro urazi ko imigambi itaraza yari umuzimyamuntu ntiwumva Eh, nimba tudahuriye ku mugambwe gusa ibindi duhuriyeko nibyo tuma tubana nk'abavandimwe uri uwa kera rega amatora azohera abantu musigarane uri umugabo
ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi tuve mu burundi tuje mu rwanda u rwanda rurahamagarira abashoramari gushora imari zabo mu burimyi n'ubworozi abashoramari n'abarimyi bo baracagaragaza ko icyo gisata kikirimo intambanyi zikomeye zirimo nko gutwara ibintu bikizimvye Ubushikirujwa- ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bukoranye n'abandi bafatanyabikorwa ibi bibazo bizotorerwa inyishu ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na eric bagiriye ubusa
abakora utwabo mu nzego zitandukanye minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda n'abandi bungurana ibitekerezo ku gushora imari mu buhinzi n'ubworozi bityo uru rwego rutunze abanyarwanda batari bake rukarushaho gutera imbere abikorera bagaragaza ko hakiri imbogamizi zikomeye ku buhinzi n'ubworozi izi ahanini zirashamikira ku bwikorezi bwambukiranya imipaka mu gihugu nk'u rwanda kidakora ku nyanja bityo kwinjiza cyangwa kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ngo biracyari ihurizo rikomeye ni ikibazo yusufu mudahemuka mu rwego rw'ubworozi yabarije abo bagisangiye twanavuganye na rwandeya kugira ngo badutwarire inyama ariko baguciye idolari rimwe n'igice ku kiro cy'inyama ntabwo ushobora kujya gucuruzanya n'undi muntu wazizanye ku bundi buryo abandi barazizana bakoresheje amato ni ukuvuga ngo bafata kontineri ifite moteri iyikoresha igakonjesha wenda bikabatwara iminsi mirongo ine cyangwa mirongo ine kugira ngo zihagere ariko zikagera zikiri nzima twebwe rero nta yindi zirihari ni iy'ubutaka cyangwa iy'indege kugira ngo uzijyaneyo bikubana ikibazo iyo noneho ugiye no kuzijyana ushaka kuzijyana ahandi nabo bisaba kuzijyana ku mazi biragusaba kuzipakirira i kigali zikazajya i mombasa cyangwa i dar es salaam zikazategereza ubwato Rero iyo kontineri rero igomba guhora yaka aho ihagaze yaba iri muri mu bwato igomba kuba ya moteri yayikora yaba iri no mu nzira igenda ah, ni ikibazo imbogamizi ku bwikorezi kimwe n'izindi bifitanye isano leta y'u rwanda ivuga ko ku bufatanye na ba nyir'amakompanyi y'ubwikorezi bizakemuka bwana toni sanganira umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi nibyo koko haraba kigaragaza imbogamizi ariko mu biganiro duhora tugirana eh, n'aya makompani ya taransiporo cyane cyane eh, akoresha ikirere batugaragarije rwose ko ba- bifuza gukorana n'abikorera kandi bashobora kuzakomeza kugabanura ibyo biciro bitewe n'uburyo abo bikorera bari gushyira imbaraga mu kuzamura umusaruro ibyo rero murumva ko biri ibintu byuzuzanya ikibazo gihari ni ukuvuga ngo ese umusaruro dufite urahagije kugira ngo izo ndege zibe nazo zagabanya ibiciro byazo abashoramari bashishikarizwa kwinjira mu gisata cy'ubuhinzi n'ubworozi mu gihe n'abagisanzwemo babigize umwuga batakambira leta ko nayo yagira uruhare rutaziguye mu kubafasha kubona ibikoresho bya nkenerwa mu mirimo yabo no kubagezaho byoroshye ubwoko bw'amatungo ya kijyambere yororoka byihuse none nasabaga muri make ntatinze kugira ngo izo opotunite mwatugaragarije nanjye zingereho niba hari imashini zaba zarabonetse noneho z'ubwoko bwiza zifite sipeya cyangwa se muteganya kubona mwazashumbusha imashini yanjye yarananiye nkayitwara ikabuyaho izindi ziri nayo ikajyayo nkajya muri gahunda nshya yaba idufitiye akamaro twese kandi mu kuri iyo mashini yarifitiye akamaro akarere kose ntabwo ari ryo jyenyine muzi ko imishwi yose nk'uko mwabivuze muri hacari iturihaza yose mwumva iva mu bubirigi nagira ngo iki kintu leta idufashe ibanze igishishikariza abantu none nitumara kugikora mube mwaducutsa tuvuge tuti tugiye kubyikorera nk'abansura benshi nzi neza ko aho u rwanda ruri turi isoko cyane ry'ibihugu biri iburengerazuba bwacu ndavuga kongo gabo ubusabe bw'abahinzi n'aborozi leta y'u rwanda yumvikanisha nta shiti ko bufite ishingiro kandi ko nayo buyiraje ishinga bwana toni sanganira nanone muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi twebwe turashaka gushyira imbaraga nka leta mu kuborohereza dufatanyije n'urwego rw'igihugu rushinzwe kwihutisha iterambere n'izindi nzego za leta zitandukanye ibikorwa remezo by'ingenzi by'ibanze biba bikenewe turashaka gukomeza kubishyiramo imbaraga mu mihigo twagaragaje ahangaha irebana na sekiteri y'ubuhinzi atari iya minisiteri turagaragaza abafatanyabikorwa batandukanye turagaragaza minisiteri y'ibikorwa remezo turagaragaza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi minisiteri dukorana umunsi ku wundi ariko nanone twifuza ko n'abikorera nabo bagira babigiramo uruhare leta y'u rwanda iracyafata ubuhinzi n'ubworozi nk'urwego rukomeye rufitiye runini abenegihugu ni urwego rwinjiza hafi mirongo itatu ku ijana by'umusaruro w'igihugu wose kandi bitunze abari hejuru y'impuzandengo ya mirongo irindwi ku ijana usibye ibyo ubuhinzi n'ubworozi buza no mu nzego za mbere mu birukomokaho byoherezwa mu mahanga intumbero ya leta y'u rwanda ni uko ubuhinzi n'ubworozi bwajya bwiyongeraho umunani n'ibice bitanu ku ijana by'umusaruro buri mwaka niba abahinzi n'aborozi bakigaragaza imbogamizi zikomeye kandi zitahita ziva mu nzira byasaba gukora ibyafatwa nk'ibitangaza bidasanzwe ku rwanda rwaba ruvuye kuri gatandatu ku ijana impuzandengo nayo rwagezeho mu myaka icumi ishize ibi ariko byareberwa mu ndorerwamo yo kuba ushaka korora umushwa zawo ukesha amahanga imashini zararira amagi yawo nayo mu mahanga n'ibindi erike bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane Eric bagira ubusa tukiri mu rwanda mu ntango z'uku kwezi kuza ibiciro by'amazi n'umuyangankuba bizoba byongerejwe ikigo cy'igihugu kigenzura imirimo imwe imwe ifitiye igihugu akamaro rura kivuga ko ibiciro bishasha by'amazi bizoduga amafaranga arenga mirongo umunani naho umuyagankuba ukaduga amafaranga arenga mirongo itanu kuri kilowatsi ibibaye mu gihe abanyagihugu baba mu gisagara canke hagati mu gihugu bavuga ko barajwe ishinga n'ibura ry'amazi asumta kaboyi aradushikiriza idonido ry'inkuru
ibiciro by'amazi bizajya bizamuka hakurikijwe amazi umuntu akoresha mu kwezi abakoresha amazi make ari munsi ya metero kibe eshanu ibiciro byabo byazamutse amafaranga mirongo inani n'ane mu gihe abakoresha amazi menshi barenza metero kibe ijana buri kwezi metero kibe imwe yiyongereho amafaranga ijana ibi biciro bije mu gihe abaturage bamaze iminsi bagaragaza ibibazo byo kutagira amazi ni ukuri ntabwo twabishobora ubwo ubwo se ninde ninde wa n- nayo aratugora hanyuma noneho tujye kongeraho n'andi tuvuge nk'amazi wakoreshaga nk'ama wishyuraga ngayo mu kwezi uyu ahubwo twebwe tunafite n'ikibazo ntuye hariya kwa mushimira twebwe tunafite n'ikibazo cy'amazi dushobora kumara ni- n'ibyumweru na bitatu nta mazi turabona oya na- ba- ni ukuri ibyo- iryo ni ihohotera riteye ubwoba ubwo uzi ubwo byaba ari iki si igiciro cy'amazi bivugwa ko cyazamutse gusa kuko abayobozi ba rura bavuga ko n'igiciro cy'umuriro kizaba cyazamutse mu kwezi kwa cyenda inganda n'abandi bakiriya bakoresha umuriro mwinshi bazakomeza kwishyura amafaranga ijana na makumyabiri n'atandatu kuri kilowati mu gihe abandi bakiriya nko mu ngo bakoresha umuriro uringaniye igiciro kiziyongeraho amafaranga mirongo itatu n'atanu ku ijana akava ku mafaranga ijana na mirongo itatu n'ane kuri kilowati akagera kuri ijana na mirongo inani n'abiri abaturage baciriritse bemeza ko ugereranije n'amikoro yabo muri ibi bihe kuzamura igiciro cy'umuriro ari uburyo bwo kongera kubasubiza mu mwijima nk'igihe bahozemo mu minsi ishize ubwo hari ikibazo cy'umuriro mu rwanda ndetse ntamushaka ko twongera kuba nko mu bihe bya kera ubundi se waguraga nk'umuriro wangana iki ku kwezi nkuwa bine ntayo twabona tuzayishyura se muzaduha n'akazi tubone amafaranga si ibyo se nubwo hari benshi mu batuye umujyi wa kigali ndetse n'icyaro bemeza ko bitazaborohera kugura umuriro n'amazi kuko bavuga ko byahenze umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro rura majoro nyirishema patrick bavuga ko ibi biciro bidakanganye ngo kuko leta yigomye byinshi ngo abanyarwanda babashe gukoresha amazi meza n'amashanyarazi leta yemeye gushyira inkunga ingana na miliyari mirongo itatu n'ibice bine kuko iyo batabikora ubundi igiciro cyajya kuzamuka cyane ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye kugura kashi pawa guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda niba uguze amafaranga igihumbi umenye ko leta yagutangiye amafaranga magana abiri na mirongo inani niba ari uruganda bakaba baguze umuriro wenda w'ibihumbi icumi ni ukuvuga ngo leta izaba yishyura ibihumbi bitatu na magana inani ubu rero tuba twongeyeho iyo ujanishije kuri mwayeni twaba twongeyeho cumi n'icyenda ku ijana bivuze yuko mu by'ukuri icyo twongeyeho ni igiciro cy'umuriro kugira ngo amazi ashobore kuboneka leta isobanura ko ibiciro bitazagomba kwiyongera kuko hari gahunda yo kongera umuriro w'amashanyarazi aho byitezwe ko u rwanda ruzakura ingufu z'amashanyarazi zingana na megawati mirongo itatu muri kenya makumyabiri n'eshanu mu mushinga wa kivuwate na nyiramugengeri izatanga cumi n'eshanu uyu ni minisitiri w'ibikorwa remezo mu rwanda musoni james ntabwo duteganya ko ari ibiciro bijya hejuru bizajya hejuru ahubwo n'ibiciro bizagenda bimanuka bishingiye ku mishinga iri mu nzira y'imikorwa kugira ngo izane amashanyarazi menshi kandi ahendutse muri sisitemu zo turabona ari icyo ari cyo giciro kiri hejuru mu bindi bizagenda bikurikira imibare itangwa n'ikigo cy'ibarurishamibare mu rwanda igaragaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri abantu bangana na mirongo icyenda na babiri ku ijana mu mujyi babonaga amazi meza naho mu cyaro abagera kuri mirongo itandatu n'icyenda ku ijana bakaba aribo bashoboraga kubona amazi meza abandi bakagenda bavoma amazi y'ibidendezi n'ibirogo gusa ngo ibura ry'amazi rya hato na hato cyane cyane mu mujyi wa kigali rishobora kuzarangirana n'uyu mwaka kuko hari indi miyoboro izatanga amazi mu mujyi wa kigali yatangiye gutunganwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
amakuru twabateguriye agiye kurangira yamara tubasubiremo inshamake y'amakuru twabashikirije oriyane urakoze ibiro bya oni bishinzwe agateka kazina muntu mu rwandiko byashikirije inama nkuru ya oni ijejwe umutekano ku kibazo cy'uburundi byamenyesheje iyo nama y'uko uburundi buri mu bihe bya politiki birangwamo umutekano muke abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo ine na batanu barahunze igihugu ku bw'umutekano utifashe neza mu burundi ibyo biro bya oni bishinzwe agateka kazina muntu bivuga kandi ko hakwiye gufatwa ingingo zihuta kugira igihugu cy'uburundi gisubire mu bihe by'amahoro mu mezi atandatu aheze abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike baraburabujwe kubera batemera ko perezida petero nkurunziza yongera kwitoza ubwo rwandiko ruvuga kandi ko muri uko kwiyamiriza ko petero nkurunziza yitoza ikindi kiringo cya gatatu harabaye ubwicanyi amagrenade arategwa abantu barahasiga ubuzima igisirikare cy'igihugu cya Turkiya gitangaza ko indege z'ingwano zaco zagize ibitero mu bibanza by'abagwanya ubutegetsi b'abakurde 17 uno munsi kwa kabiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Turkiya itangazo ryamenyesheje ko ivyo bitero vyashimikiye ku mugwi Kurdistan Workers Party mu ncamake PKK mu ntara ya Hakari haba imbohe ihana imbibe n'ibihugu vya Iran na Iraq abashakashatsi mu matohoza y'isanganya y'indege igihugu cya malaysia meha cumi n'indwi yagize mu mwaka uheze mu buseruko bwa ukraine bavuga ko batoye ibice by'icyuma bishobora kuba byavuye ku mamisire y'abarusiya arasigwa ku butaka
inshuti mwese z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro twari twarateguriye n'amakuru muri uyu mwanya bihagarariye ngaha mwari kumwe na fide niyo ngabo na oriyane itanga ishaka turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uno mugoroba mwakoze kudutega amatwi mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.